متزە مەتگوی ئیزوی ئەمریک radiyo ijwi ry'amerika inshuti mwese mu duteze amatwi amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe na David niyo ngabo kaze rero mu biganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri
akarere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu intumbero nayo ikaba ari iyo kwegakwega abanyamitahe n'abanyamahanga bifuza kurangurira urudandazwa rwabo mu burundi
uwo ni umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga ku ngingo yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc leta y'uburundi imenyesha ko igiye gushyiraho akarere abanyamitahe mvamakungu bashobora kugiriramwo imigambi ako karere kari mu gace eh, ka wa rubondo muri zone gatumba mu burengero bw'uburundi leta isigura ko ivyo biri mu ntumbero yo ku- korohereza abanyamitahe babafasha kugwiza amafaranga y'agaciro iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eroge kaneza
Warubondo n'agace kari mu karere k'ikiyaga Cimbo kari muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura izwi ku izina rya Bujumbura rurare ni nko ku birometero 15 hafi uvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uji buvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inama nshikiranganje yo muri yindwi irangiye yashinze ingingo kwa karere ko habwa abanyamitahe na cane cane mva makungu kugira ngo baharangurire imigambi intumbero nyamukuru ni zitatu ukorohereza abagwiza atunga ukugwiza iby'i Burundi bushora hanze y'igihugu hamwe no kugwiza amafaranga y'agaciro Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta nk'uko biri mu bindi bihugu bitari bike cyane cyane mu byo muri aka karere akarere kadasanzwe mu by'ubudandaji akarere kagengwa n'amategeko adasanzwe mu bijyanye n'ubudandaji atandukanye n'ayasanzwe akurikizwa ahandi mu gihugu intumbero nayo ikaba ari iyo kwegakwega abanyamitahe n'abanyamahanga bifuza kurangurira urudandazwa rwabo mu burundi kugira ngo baronke aho barangurira imigambi yabo boroherejwe ukugwiza iby'igihugu gishora hanze ukugwiza amahera y'agaciro yinjira mu gihugu no guteza imbere ubutunzi tutibagiye n'urugwiza ubuzi ni muri iyo nzira rero akarere ka warubondo kari muri zone gatumba mu ntara ya bujumbura ariko kabaye karatorwa n'uwo mugwi akarere k'imbo karimo agace ka Warubondo kegereye uruzi rusizi rwisuka mu kiyaga Tanganyika urwo ruzi rurakunda kurenga inkombe rugatwara imirima n'amazu leta irahumuriza ikavuga ko ivyigwa vyakozwe vyerekana ko atacobuza ko abantu baharangurira imigambi Twakubitsa yuko inama y'abashikiranganje yari yihweje iyo nteguro ariko ibonye aho icyo kibanza cya warubondo giherereye ikaba yaragize amakenga ishyiraho umugwi uzobanza kwihweza neza ko nta ntambamyi zitandukanye zishobora gushikira abazoharangurira imirimo nk'imyuzurire y'amazi canke izindi mpanuka uwo mugwi kandi ukaba wari wasabwe kuzoraba yuko atabindi birere mu gihugu bishobora kurangurirwamwo bene ico gikorwa inama y'abashikiranganje imaze gushikirizwa ivy'uwo mugwi washitseko yaremeje iyo nteguro ikiranasaba yuko bene ivyo bibanza vyogwizwa no mu zindi ntara z'igihugu hagatorwa ibindi bibanza bishobora kurangurirwamwo iyo mirimo ako karere kadasanzwe k'ubudandaji zone economique spéciale mu gifaransa ribaye irya mbere kiyumvirwa mu Burundi leta mbere ikaba yashizeho urwego rujejwe kugatunganya Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika washington dc tukivuga ku byerekeye ingingo ya leta y'uburundi yo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye udandaji ko korohereza imitahe y'abayizanye bavuye mu mahanga Eh, kuri telefone turi kumwe na gerard hakizimana wiriwe
Iriwe muyoboye ishyirahamwe foricon mwotubwira icyo iryo shyirahamwe rigejwe muri make
Eh, murakoze cyane ishyirahamwe forikone efu ni ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu burundi Eh, aho byoza bizananye hose na cyane cyane guhanahana ibintu bifatiye ku migambwe cyangwa bifatiye ku kuko abantu bazinanye mu buryo kanaka kuvukana n'ibindi eh, eh, tutibagiye iby'ubwoko bw'ibindi eh, nacyo bituma iri shyirahamwe eh, ryavutse mu bibiri na cumi na kane tumaze kubona ko ibintu byo guhanahana ibintu hagati y'abantu eh, byagwiriye eh. muri make i- iyo ngingo yo gushyiraho akarere kadasanzwe iyo ngingo ya leta mu byerekeye ubudandaji kugira ngo bagerageze eh, kuresha abanyamitahe b'abanyamahanga muyakira gute
mu bisanzwe iyi ngingo ni nziza ingingo nk'izi ziba zikwiye mu gihe biboneka ko eh, mu gihugu novuga ko eh, hari eh, twovuga ko nta buryo bwinshi igihugu cyari gisanzwe kinjiza burenze ariko niraza ko ibi bishobora kuza gusahiriza igihugu eh, mu butunzi bwaco no, eh, no gutoza amakori bikwiye nacyo gituma niraza ko leta iyo ngingo yafashe ni ingingo nziza bituma nayone ishobora kubandanya ikora neza nk'uko yategereza kuba iriko irakora Ku- eh, uravye ko- urabona ko uno munsi abotanze amahera atari bariko baratanga muga mu gihe boroheje abanyamitahe naza ko bishobora kugira ingaruka nziza ku butunzi bw'igihugu eh, na leta
Eh, haravugwa ko Bizi ko Eh, aravuga ko ah, ako karere bahisemwo ari akarere kari muri zone gatumba kitwa wa rubondo Ah, mwitegereje ako karere mubona ari akarere kameze neza gashobora ah, kwakira ico kibanza co kuzana abanyamitahe bo mu mahanga
Eh, murakoze cyane Eh, akarere ka gatumba naza ko eh, ku butazi- ku batazi burundi akarere ka gatumba ni akarere gasanzwe gahita naza ko gashobora korohereza uwo wese naho rimwe na rimwe usanga hari imbugo zaba canke bari n'inyungu zabo usanga bahiga kenshi ugasanga kumbure bahengamye ntibaje kuhavuga ibintu uko byategeza kuba bimeze ariko urabona ko ako karere ni akarere gasanzwe gatekanye uno munsi kumbure gashobora korohereza abanyamitari mu gihe nawe leta yohashyira yohacungira umutekano bikwiye kuko nivyo eh, nta mungu burisato bidahizwe abasuma n'ibindi biraba ariko naza ko ivyo navyo bishobora mu mutekano eh, wa leta ikorohereza abanyamitahe ikabacungera ivyabo Eh, ego ivya- eh, bigacungirwa neza ku buryo ata munyamutahe yidoga canke eh, atakaza ivyiwe atari gutakaza Eh, umuntu yitegereje abanyamitahe bo mu mahanga mugabo n'abanyamitahe basanzwe bari mu gihugu ah, bashobora kuhakura nk'inyungu Eh, kenshi mu gushiraho uturere nk'utwo ah, abo banyamitahe bo hanze hari ibintu byinshi babanza kuraba eh, bitegerezwa kubahirizwa nk'umutekano mubona ah, ico kibazo kimeze gute
Eh, mu bisanzwe ikibazo cy'umutekano nk'uko tugize iminsi tubivuga aha na hariya aho tugenda tuvuga n'aho tugenda duca Eh, uriko uraraba mu burundi novuga ko uno munsi umutekano urahari n'aho hari imvugo izina ziri usanga zitangwa n'aba na bariya bivanye n'inyungu zabo Aho bamwe bose usanga bakeneye gushika ku byabo no kubuza aba na bariya gukora ibyabo ariko urabye ikibazo cy'umutekano ubu nticoba icyitwazo cyo kudakora ikintu kanaka nacyo gituma twavuga ati urabye zone gatumba ni zone nivyo yagiye iberamwo amahano menshi kuva uburundi bwikukira gushika eh, n'uno munsi ariko biboneka ko uno munsi amahoro n'umutekano bihari byotuma abanyamitahe kumbure bisukira E, nibyo hashobora kuba abantu babwira ati gatuma nimbi hari ahantu babahenze bagiye kubagira ukuntu ukuntu ariko uravye eh, twebwe mw'ishami dusanzwe turongoye ni ishyirahamwe ridahengamye ataruhande namwe muri politiki duhengamirako biraboneka ko kajya karere leta hamwe yoshiramo ingufu kumbura ikanacungira umutekano wabo igacu- ikabuza abasuma n'ibindi ni akarere kameze neza neza ko gashobora korohereza abanyamitari Eh, n'akahe kamaro ubona ako ka- karere gashobora kugirira abanyagihugu basanzwe hamwe kagiye mu mu bikorwa
amoko kujya mu bikorwa urumva ko abenegihugu ubwa mbere bashobora kuronka ibyo bakenera basoma mu mahanga n'ahandi byoroshye kumva ugasanga n'ingendo bahora bakora ziroroshe cyangwa ibyo bakenera eh, bukuye haga- kure mu gihugu cyangwa ahandi ugasanga kumbure biri ku giciro gito gituma umwenegihugu ashobora kubigura kandi byoroshye ah, ata- atavunywe amaboko ah, atarinze gufata ingendo zirezire ah, gutyo bikamufavoriza ko ko umuntu w'ibujumbura ashobora kuba aronka ibintu byoroshye byoroshye urakoze ari gerard hakizimana ayoboye ishyirahamwe eh, foricon tubariko turavuga ku iyo ngingo ya leta iyo gushyiraho akarere kadasanzwe mu byerekeye ubudandaji kugira bagerageze kuzana abanyamitahe cyane cyane abanyamitahe mvamahanga urakoze kuri iki kiganiro
murakoze namwe
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe eh, gukaraba n'amazi meza n'isabuni wahimbarijwe mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi uyu munsi ugeze mu gihe mu ntara ya rumonge hamaze iminsi havugwa ikiza c'indwara ya korera fidelite ishatse niyo nkuru adushikiriza
mu ntara rumonge umuco wo gukaraba amazi n'isabuni nturashwara hose ibihe byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba amazi n'isabuni byatanguwe n'ibikorwa rusangi byabereye ku nkengera z'ikiyaga tanganyika ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge muri ivyo bikorwa rusangi buramatari w'intara ya rumonge juvenal bigirimana yakebuye bamwe mu banyagihugu arongoye batarijukira uwo muco wo gukaraba amazi n'isabuni hariyo abantu batazi gukarabisha isabuni bamwe baha iwacu mu giswahili urabizi yigira hariya mu kazu ka sugumwe urazi ko bakoresha amazi yavayo agacaja gucumba ubugari N'isa- n'amazi adakaravye n'isabuni adashizeko akarenza ko twatugezi gusa ugasanga abantu bagiye kuronga umwana ahejeje kumuronga yigize ko ibintu agaca yigira uko nyene agatangura gukora mu ndagara muki ivyo bintu rero nivyo ba- barabonye ko bibangamiye abantu baca bashinga umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba n'amazi n'isabuni umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba amazi n'isabuni uhimbajwe mu Burundi itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kw'icumi mu gihe ku isi uhimbazwa igerekezo ya cumi na gatanu z'ukwezi kw'icumi icivugo cy'umwaka ni tugira umugenzo wo gukaraba amazi n'isabuni hamwe uwo mugenzo ukurikizwa umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza cy'indwara ya sida yari yateye iteka ivyo birori yashikirije abari muri ivyo birori ko hamwe uwo mugenzo wokurikizwa indwara zitari nke zogabanuka muganga josiane imbere iki civugo hamwe tuza mu ngiro indwara zo gucibwamo zogabanuka ku bice birenga mirongo ine ku ijana indwara zifatira mu bihimba by'ihemero nazo zogabanuka ku bice bingana mirongo ibiri na bitanu ku ijana umushikiranganji w'amagara y'abantu yasavye abanyarumonge kwijukira gukaraba amazi meza n'isabuni na rigikira cy'indwara ya korera cabashwayemwo gukaraba rero n'amazi meza bifasha kwikingira indwara zo gucibwamo harimo korera na mwebwe muzi ko iminsi ngaha mu rumonge hakaba harimo izindi ndwara nk'inzoka zo mu nda n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike
mu ntara ya rumonge na cane cane mu gisagara ca rumonge kuva igenekezo rya cenda ukwezi kw'icumi gushika no mango abantu barenga cumi na babiri baramaze gufatwa n'indwara ya korera ubukene bw'amazi meza hamwe no kutitaho ukubaka utuzu twa sugumwe biri mu bikwega ico kiza ca korera nk'uko vyashikirijwe n'abarongoye intara ya rumonge juvenal bigirimana yabwiye abamenyesha amakuru bo kuri radiyo nkuru y'igihugu yuko bagiye guhagurukira abo bose batitaho kubaka utuzu twa sugumwe yongera avuga ko yizeye ko ishirahamwe regidezo ryitaho ivy'amazi mu burundi ko rigiye kubaronsa amazi meza vuba ku mugabo mukuru w'intara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira kino ni igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma cy'ikiyago cyerekeye amasezerano y'amahoro yi arusha amaze imyaka cumi n'itandatu atewe k'igikumu abatumire ni babandi babiri honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sabanyafurodebu hamwe rero na Pasiteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahutu Remi eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
pasiteri habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si ivy'abanyapolitike bonyene ni ivy'abarundi bose ibiganiro vya politike ni ivy'abarundi bose ntabwo ari iby'abapolitisiye gusa kuko uno munsi iyo biza kuba ari ibiganiro by'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramo barundi mu nyumva arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero yakiriwe arusha genda nk'umuntu akwenze bakaya ku kintu kimwe tuvugane ukuri ibyo by'amatoya ya 2005 yarabaye kandi twaremeye aho intahe yashize nakubaza n'icyo kintu kigaruka ko twaremeye ikikwica wewe ikikwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari wowe uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise ariko ntubare uturengera karimbi oya urumva jesete na jedisi ntirengera karimbi kuko inafite ibyo yakoze byiza iyo yatabaye ntuburi ngaha ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo dafata inkoho wowe fenya yaso wicaye nga J7 na J10 wa wicaye nga J7 na J10 nkubangiye kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi ati wa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri yicara rero reka reka reka kuzura kabote kuko wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike ni by'abarundi bose si by'abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo arusha niyo yazanye ibyiza dushyitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa konstitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo arusha baca arusha bayita mu gifaransa objet de référence genda mwige politique niyo bisunga objet de référence habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye kugira ngo
habaye ikibazo habaye ikibazo ucuja muri arusha rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri arusha nshatse kukwereka yuko we wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro rigendera kuri arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de référence ugize uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega bapfundije ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifaransa icyo nkora ni iki nzana dictionnaire niyo dictionnaire ikica hejuru y'ubwonko bw'iwanje ubwonko rero ni bw'izo shingiro arusha ni dictionnaire kitasike ishobora kugoma ngaho ifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro he none ubu ko tuko na Phineas wumvise ko namaju yaduze ko amaju yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke jewe unca nkubita namaguru wese nzi kufisa akakunguruza ugira ngo hora dukomakoma none fenya ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro wari kubivuga ntiwasohoka sinasohoka mugabo ibiganiro mvuga za ntwari zihe intwaro z'abatutsi z'agacinyizo
wivuze gutya ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu ubivuze gutyo ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu none ugomba kumbwira jerome niba buri mvuga kuri yuko mu gisoda imbere y'uko revolution iba hari abahutu bangana hari uwabaharuye nta wabaharuye ijisho rirabona none mwoguma mvuga ko hari ha amoko tukabara amoko kubera iki kandi mutamenya kubaharura uno munsi ku bwa pasiteri habimana hokorwa iki kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha arusha ntibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise ihejeje kubyemera yemere yuko ivuye yarusha habaye constitution niyemere yuko ikosorwa nk'uko ibwiza shingiro ribuza gukosorwa kuko kuko turikorera ko darota et dar espace rero bari bavuze uti arusha n'umunsi ni nk'akazinduzi umuntu akubitiza mwigisha ari uko ubwonko buzinzwe ikibazo rero ni mbega ikibazo coba cyaravyutse ba- mwa- mwarafasha kandi ako gukubitira muri kazinduzi niyemere nk'uko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikirwe ibindi bitari byo yakoze nireke babisubiremo bayikosore n'ibwirizwa shingiro n'ubuko murakoze Eh, honorable Phineas Nigaba arusha niyemere yuko ariyo umuntu akubitizamwo akagohe mugabe idakisumba ibwirizwa n'irisumba yandi mabwiriza muramaze gusoma urugero ko atasi rwa mbere rugiye ibwirizwa shingiro handitse ati villa cor darusha hisunzwe ibwirizwa hisunzwe amasezerano yarusha hisunzwe ni kuvuga iyo habayaga ingorane ikiza kugutata iyo ugize amadidani ucuze uja kurabira arusha ntabwo ari ibyo uvuze ati vitere vitere shoze vitere shoze nicyo cyakozwe imbere y'igihe ni ya kete niko ndandika ndakosohora gusa Donc, reza koro darusha ntiziza hejuru y'ibyo nandika kuko ntizishobora kukubitwa jewe nashaka nyakubahwa munyesha makuru yego uzuhamagare abize amategeko bavuga icyo ari cyo anviza babidusigurire ariko iyo ba- iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa ati hisunzwe eh ni kuvuga iyo ugize amadidani kuri iki ki- kujyo ki- kintu uri kurasoma bakora ati bakora ati ucuza ku- kugira uza kuraba hariya hara- hara- hara- haraguha umuco ukwiye niko niko ndabifata ku mugani in- nk'ubu bari kuraba iki ku mugani none ba- ku by'ibintu- ibyi- iby'ibiringo baca baza kuraba muri arusha ni ukuvuga yuko habaye impari ku ki- Baca kibazo bara- cy'ibiringo baca bara by'ibwirizwa abiyarusha.
shingiro bari guca baraba barabarusha icyo barundi basezeranye hama ikindi naco jewe arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganiriye basezerana amasezerano iyo heze igihe igihe bayasezerana hashobora kuba ari ibi- ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosora neza baka, kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo hari abashaka gukumigwa kuko mu gihe hogira abantu bakumigwa ba- bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujya dusuye muri bya bindi byo gukumira abandi icyiza rero ku neza ya twese abarundi kuko tugira igihugu twagisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge bwoba burimwo tukumvikana ati iki bashahumwe uwo gihindura kugira ngo twavanse nta ngorane abantu baka- bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukuja inama n'ingingo nibyo byofasha urakoze pastor habimana ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibyarusha ntitwavanse uba uhejeje ubwo nyine gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine iduha umuco woroshe gutahura ariko ibwirizwa shingiro riko rarivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri arusha iryo dufise uno munsi mbe ko tutambaza ko ko ritovi Dar es Salaam ngo ngo- ngo uri- uri vi Pretoria twebwe ku ku makoro twasinye nta vire nta vire za koro darusha iriko wegenda bisoma nta biriko Urumva rero urumva uyakunda muri icyo- u- ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize icyo gikora mu gihugu gikomeye u- urumva ubwo amaze kunyereka yuko aricyo kaminuza ku buryo na constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frere jorogrete niyo arusha yawe ntacyo a- nta- ntahita ushikana kuko ibuza kuba abarundi bose twiyumvamwo ariko pastor habimana a- amabwirizwa shingiro yagiye araba imbere yuko arusha isinywa nta kintu catangurira hejuru kuri iyo ngo hisunzwe mugabo uno munsi ibwirizwa shingiro dufise uno munsi ritangurwa na hisunzwe amasezerano y'iyarusha ngomba kuba wiyumvira ko ibwirizwa shingiro ry'uno Ikibazo ni- munsi ikibazo ni yoshobora gushigamo ikintu Nama- kitari muri namaze Arusha.
kugutahura igihe hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano yarusha uwo bahaye ntabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye yarusha ejo duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa nshingiro constitution ukamara kuvuga yuko hariho iyindi text iri hejuru yayo bw'igihe konstitusyo woyisomera iki wasoma iyo text wokwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye mubisomye kubera iki mugabo jewe mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ariko aravuka muri iki gihugu cyacu cy'uburundi amacakubiri y'abandi uyu munsi umuntu utagiye gutembera ku musaga umenga agenda afise ubwoba ntibivugana ukuri umuhutu nashobora kujya ubu saa tanu z'ijoro ngo munyakabiga arafise ubwoba hariho ama- ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu two tubisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare none nindazobihagarika ibyo abarundi i- i- kuja mu biganiro ega nyicyo ni ibiganiro nkugana ati none ga- tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migendanire y'ubundi n'andi makungu imeze nabi tuyigume bigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu ariko kuki mutemera kubanza mwicarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebwe uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi no- je- mu majambo make novuga ko ari komisiyo tekinike y'ubutegetsi ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mwovyitaba ibiganiro hamwe hagati mu gihugu uwo mugwi gito dushaka ku- du- bi- bitugora kugira ngo tuwi- tu- tuwitabe ingene wagiyeho ntabyo twamenye ntivyo mwamenye kandi harashe insohotse iteko ry'umukuru w'igihugu ribugena ega itege imbere ko itegeko- itegeko risohoka haraba de consultation muri politike niko bigenda wewe naho uzobatumira ntimuwitaba uyo nakubwiye ko ari umugwi tekinike uri kuhategura dosiye y'ubutegetsi uzojana yarusha nacu muri opposition turafise une komisiyo tekinike iri- yateguye dosiye izo dosiye rero nizizohura hama baku- dukuremwo i- i- ico tugenderako murakoze ego pastor ngomba mpereze ngaha ku musaga yavuze yavuze ati ntibajayo yavuze ati umuhutu atanu y'ijoro sibyo munyakabiga ntibajayo mu masaha atanu y'ijoro sibyo byakweze nde nta nyinshi ushaka kumumpa byakweze nde ubu bavuga bati icyo abanyagihugu batoye uwabikweza aramenyekana none ubwo none ari- ari- ari- ari- ari- ari nyinshi nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu nkizotwarwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe ahari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati jya ujya mugwi yashinze ni komisiyo technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara aho tubaje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo icyo eh, eh, ndakomye amashi babandanye uko twe tugiye kubatembera tuzobatemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiriye abarundi rero ntabwo arajya amakungu yavuze ni urukundo rw'abarundi ariko twebwe yavuze ikintu ati twenyene.
umugwi ushingwa hari hakwiye kuba kuja inama n'ingingo
none ko demokarasi wayizanye i burundi ari forodebu urabyumva none forodebu batwigisha iyo demokarasi ahubwo ntibaze batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu twumva yuko ari sanse ari roseri metre uwo kudesida ati nyamara dukora iki dukora iki akabibaza abarundi niwo uwo mugwi rero urakoze pasiteri habimana reka ndagushimire nibutsa yuko urongoye umugambwe fnr iragijyagaho uturimo urakoze nyakubahwa muradutumira uwundi munsi urabona twahuye turi abiri na feniyasi ajya turavukana Aba- aba- abarundi mwese mudutahuraho muri Eh, turi ko turashaka yuko icyo gikwereka ko mu burundi hari demokarasi urakoze nshimire kandi honorable fenias nigaba usanzwe uri umuvugizi w'umugambwe sabanya frodebu wakoze no kwitaba kino Eh, kiganiro mwakoze kudutumira nubaho duhagaze nuko arusha yakoze ibi- ibikora inka tukifuza ko ibyoba bi- bifise udu- agasembwa abarundi bo kwicara abarundi bose atanumwe akumiriwe bakabiganira hama bigahinduka biciye mu nama n'ingingo kugira ngo iki gihugu twese tugisangire nk'uko imana kiduhaye urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politiki ntorere kazoza jerome niyonzima nti mururanibwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
murakoze nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye uwafashe u- amajwi agashyiramo ibiganiro n'ifatu ari masikarara ku mikoma ari kumwe nanje mfite niyo ngabo tubasezeye mwese tubifuriza kugira ibihe byiza